ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi ndi jeffrey mutago mubasuhuza mbaha ikaze muri aya makuru kubona abantu bandika ngo baramagana igihugu cyamagana ubwo bwicanyi bukorerwa abanyamurenge ntekereza ko harimo iry'ihungabana rikomeye mu bwoko bwacu kubera itotezwa n'akarengane uyu ni inosante ziryayo umwe mu baturage b'abanyamurenge bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu burundi abasirikare magana abiri na mirongo ine na babiri barafunzwe kubera guteza imvururu no kutubahiriza amategeko y'intambara nyuma y'uko banze kujya kurwana muri kongo naho mu rwanda ubushinjacyaha bwaraye busabiye beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside gufungwa burundu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugezwaho na thomas kaminindi
urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cpi rukorera irahe mu buholande rwaraye rutegetse dominic ongwen kwishyura abo yahohoteye muri uganda amadolari arenga miliyoni mirongo itanu n'esheshatu y'indishyi z'akababaro ongwen ubu w'imyaka mirongo ine n'icyenda y'amavuko yari umwana w'imyaka icyenda ubwo elera lords resistance army ya joseph kony yamushimuse iwabo iguru mu majyaruguru ya uganda imugira umusirikare wayo yayikuriyemo azamuka mu ntera aza kuba n'umwe mu bakomanda bayo batatu bo hejuru yatawe muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na kane ashyikirizwa cpi yamuhamije ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu imukatira gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ubu ongwen ari kurangiriza igihano cye muri gereza mu gihugu cya norvege ikibazo cy'indishyi cyo cyari kitararangira kuri uyu wa gatatu rero nibwo urukiko rwaraye ruciye umwanzuro ongwen adahari ruvuga ko ategetswe kwishyura amayero miliyoni mirongo itanu n'ebyiri n'ibihumbi magana ane na makumyabiri n'icyenda ni ukuvuga nk'amadolari miliyoni mirongo itanu n'esheshatu n'ibihumbi magana arindwi nizo ndishyi ziremereye za mbere rutegetse rwavuze ariko ko ongwen ari umukene adashobora kuyabona ahubwo rwemeza ko azatangwa n'ikigega cy'urukiko cyagenewe kugoboka abahohotewe cyitwa Trust Fund for Victims mu cyongereza izi ndishyi zigenewe abantu bagera ku bihumbi mirongo itanu bo muri uganda barimo abarokotse ibitero bya ongwena n'inyeshyamba ze mu nkambi z'impunzi abagore n'abana bashimuswe baba abasirikare n'abacakara b'igitsina muri elera n'abana bavutse kuri ubwo bucakara no ku byaha byo gufata ku ngufu abacamanza basanga mu by'ukuri nta gishobora kubahoza bavuga ko indishyi bazabona ari nk'ikimenyetso byonyine gusa buri wese azahabwa amayero magana arindwi na mirongo itanu ni ukuvuga nk'amadolari magana umunani na cumi n'abiri tuve irahe tujye muri isirayeli imiryango y'ingwate za hamas n'abayishyigikiye batangiye urugendo rw'iminsi ine rwo gusaba ko zirekurwa bahagurutse mu majyepfo y'igihugu berekeza yeruzalemu hari icyicaro cy'inteko ishinga amategeko ya isirayeli bita knesset uru rugendo rubaye mu gihe isirayeli na hamas babifashijwemo n'abahuza aribo misiri katari na leta zunze ubumwe za amerika bari mu mishyikirano yo kureba ukuntu bahagarika imirwano muri gaza byibura mu gihe cy'ibyumweru bitandatu kurekura ingwate hamas yatwaye bunyago no gufungura abanyapalestina bari muri gereza muri isirayeli ariko kugeza ubu isirayeli na hamas bavuga ko nta cyizere ko bari hafi kugera ku masezerano hagati aho umuyobozi mukuru wa hamas ismael haniye yahamagariye abaturage ba palestina kuzagenda ari benshi gusengera guhera ku munsi wa mbere wa ramadani mu musigiti witwa alaksa i yeruzalemu igice uherereyemo ni ahantu hatagatifu hakomeye ku bayisilamu no ku bayahudi kenshi habera urugomo hagati y'abayoboke b'aya madini yombi cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru yayo isirayeli igenzura rero yeruzalemu yari yatangaje ko kubera impamvu z'umutekano ishobora kwangira abanyapalestina kujyayo mu gihe cya ramadani izatangira ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa gatatu kuje isirayeli ivuga ko amagambo yahaniye ari gashoza ntambara leta zunze ubumwe za amerika nayo irasaba ikomeje isirayeli kureka abayisilamu bakazajya gusengera mu musigiti wa alaksa muri ramadani mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibihugu bya mbere bikize ku isi ntibivuga rumwe ku mari y'uburusiya byafatiriye kugira ngo bimenye niba bigomba kuyiha ukraine ba minisitiri b'imari n'abayobozi ba banki nkuru b'ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi bita jeva bateraniye mu nama ngarukamwaka yabo mu mujyi wa sao paulo muri brezil kuri gahunda yabo harimo n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe n'icy'ubukene bukabije nyamara rero intambara yo muri Ukraine yihariye umwanya munini bityo ku ruhande rw'iyi nama abahagarariye itsinda ryitwa G7 ry'ibihugu birindwi bya mbere bikize muri ibi makumyabiri nabo bakoze inama yabo yihariye minisitiri w'imari wa leta zunze ubumwe za amerika janet yellen yabasabye n'ingufu nyinshi ko bagobotora byihutirwa imari y'uburusiya bafatiriye igera ku madolari miliyari magana atatu na mirongo cyenda na zirindwi kugira ngo bazayashyire mu bikorwa byo gusana no kongera kubaka ukraine yasobanuye ko yemera ko hariho amategeko mpuzamahanga akomeye abyemera ariko bamwe muri bagenzi be siko babibona bityo minisitiri w'imari w'ubufaransa bruno romere yateye utwatsi ku mugaragaro iki gitekerezo ati twe nta ngingo n'imwe ifatika tubona mu mategeko mpuzamahanga ibitwemerera dukwiye kubyigaho neza kandi abagize jeva bose bakabishyigikira uburusiya n'ubushinwa batavuga rumwe na gato na amerika n'ubuhinde nabo bari muri jeva ariko ba minisitiri b'imari babo ntibagiye mu nama y'i sao paulo uburusiya buvuga ko baramutse bahaye ukraine umutungo wabwo nabwo bwabafatira ingamba zikarishye tuze noneho hano muri leta zunze ubumwe za amerika mitch mcconnell azasezera mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha ku butegetsi bw'ishyaka ry'abarepubulikani muri sena y'igihugu mcconnell ni umwe muri basenateri babiri bahagarariye leta ya kentucky iri mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu yujuje imyaka mirongo inani n'ibiri y'amavuko mu cyumweru gishize mirongo itatu n'icyenda muri yo ayimaze ari senateri wo ku rwego rw'igihugu nayo ubwayo ayimazemo cumi n'umunani guhera mu bihumbi bibiri na gatandatu aho aratorerwa kuba umuyobozi mukuru w'abarepubulikani muri sena niwe wa mbere umaze igihe kirekire cyane kurusha abandi kuri uyu mwanya mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa gatatu yatangaje ku mugaragaro muri disikuru yavuganye ikiniga imbere ya sena yose iteranye ati igihe kirageze cyo guha umwanya abakiri bato yarabatunguye ntiyari yabibateguje bose barahagurutse bamukomera amashyi menshi yasobanuye ariko ko azakomeza kuba senateri kugera byibura manda ye y'ubu irangiye mu kwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi mu byo Mitch McConnell asize nk'umurage harimo kurwanya yivuye inyuma politiki z'uwari perezida Barack Obama w'umudemokarate kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ku rundi ruhande yafashije cyane donald trump bari mu ishyaka rimwe ry'abarepubulikani kugera ku butegetsi bw'umukuru w'igihugu mu kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yashyigikiye cyane kandi politiki ze zirimo kwinjiza vuba vuba byihuse mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu abacamanza batatu bakomeye cyane ku myumvire n'amatwara by'abakurambere hagati aho yari yaramaze hafi umwaka yaranze gutumiza inama zo kumva no kwemeza uwo obama yashakaga gushyiramo merrick garland waje kuba minisitiri w'ubutabera wa perezida biden guhera mu kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bagenzi ba Mitch McConnell bafite impungenge ku buzima bwe guhera mu kwezi kwa munani mu mwaka ushize ubwo yatangiraga kujya ayoberwa ahari n'ibyo arimo avuga agaceceka umwanya munini mu ruhame
urakoze thomas kamirindi kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi aya makuru n'ayandi mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com muradusanga kandi ku mbuga mpuzambaga za youtube instagram facebook na x kuri voa radiyo yacu mu kanya gato navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu burundi inzego z'ubutegetsi bwa gisirikare zafunze abasirikare bagera kuri magana abiri mirongo ine na babiri mu kwezi kwa mbere uyu mwaka bafungiye muri gereza za bururi ngozi rumonge na rwege nyuma y'uko banze kujya gufasha ingabo za kongo kurwana n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu inkuru ya Eloge Willy Kaneza amakuru y'Amerika ryahawe n'amasoko yacu atandukanye yemeza ko haheze indwi zibiri abasirikare bafungiwe mu mahorero ya Bururi na Rumonge bumvirijwe n'abacamanza ba sentare ya gisirikare bumvirijwe aho bafungiwe kuwa cumi na kabiri ku kwezi baracarindira ingingo ya sentare abafungiwe Bururi mirongo ibiri n'umwe no mu Rumonge ijana na batatu bahageze haraheze ukwezi kurenga bari bahagaritswe mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze nk'uko amasoko yacu avyemeza mu ruyigira ngozi amasoko yegereye abasoda bahafungiwe yatumenyesheje ko bahagaritswe itariki icenda z'ukwa cumi na kabiri mu bibiri na mirongo ibiri na gatatu aho mu rugi mirongo itatu na bane bahashikanywe itariki ya cumi n'indwi ukwezi kwa mbere mu gihe mirongo umunani na bane b'ingozi bajanyweyo ku maganekerezo ya mirongo ibiri na kabiri na mirongo ibiri na gatatu y'uko kwezi nyene amasoko yacu yanashimangiye nanone ko abo basirikare ijana na cumi n'umunani bamaze kubwirwa na sentare ya gisirikare ko bazokomeza kuburana bafunzwe abo ba mbere babimenyeshejwe kuwa mirongo ibiri ku kwezi mu gihe umurwi wa kabiri wahawe ayo makuru kuwa mirongo ibiri na kabiri nk'uko amasoko yegereye abafunzwe yabibwiye ijwi rya Amerika abo basirikare bakurikiranywe ku byaha bibiri nyamukuru imigumuko no kwanga amategeko y'intambara umwe mu ntwazangabo atashimye ko umwidondoro w'imenyekana avuga ko umusirikare yemerewe kwanga amategeko mu gihe abona ko atamvo canke impamvu zumvikana zituma yishora ku icumu reka na Maître Jean Claude Ntiburumusi umukuru w'igisata c'amategeko mu ishyirahamwe Kate Burundi rivugira abanyororo bavuga ko abasirikare bemerewe kwanga amategeko sinovuga ko ari bisanzwe ko umusirikare yanka itegeko ahawe n'abamu kumutwara sinsanzwe nzi cyane ibijanye n'igisirikare ariko ndumva ko kwanka itegeko bibaye ari ibisanzwe ho hava haba akajagari ariko rero iyo itegeko ritanzwe rigaragaramwo kurenga amategeko vyeruye umusirikare arashobora kwanka ico ahamagariwe gukora kuko anabikoze arahava akagihanirwa ivyo biri mu ngingo ya mirongo itatu na rimwe y'igitabo mpanavyaha c'uburundi niko metsa ntiburi umunsi yatwandikiye mu butumwa bwanditse umwe muri abo basirikare niwe wenyene ijwi rya amerika rimaze kumenya ko afise umwunganira metra ntiburi umunsi atanga ari uburenganzira batwe kuko mu gihe icyaha umunyororo yikekwa ko gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'irenga umuburanyi yabwirizwa kuronswa umushingwamanza n'inzego z'igihugu general de brigade gaspar baratuza ajejwe imigenderanire no kumenyesha amakuru mu gisirikare cy'u Burundi twamwandikiye ntiyatwishura tumuhamagaye kuri telefone naho ntiyitavye ariko umwe mu ntwazangabo ifise ipete ryo hejuru yabwirijwe rya amerika ati n'ibisanzwe birazwi ko ari abasirikare benshi bafunzwe bazira ukwanga kurwana na me mirongo ibiri na gatatu ariko kandi hari n'abanyuruje uburyo bugenewe intambara hari abamaze no kwirukanwa mu gisirikare umushikiranganji yajejwe kwivuna abansi nawe nyene twamurondeye alain tribert mutabazi yatwishuye mu butumwa bwo kuri whatsapp agira ati twaratanze umuco igihe tugira ikiganiro ku bamenyesha amakuru mu kwa mbere ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ibyo mubajije nta byabayeho mwaritiranije ibintu canke nta makuru mufise atomoye uwo muco yatanze ijwi rya amerika ryawuronkeye amajwi baba baritwaye nabi banyurije nabi bijyana ibisanzwe mu gisirikare birabaho bajya rero baca baheza bagakosorwa yisunzwe amategeko cyo disipline militaire perezida ibarita ndayishimiye kwa mirongo ibiri n'icenda ukwa cumi na kabiri umwaka uheze yari yabitanze ko umuco ndayishimiye ariko aremesha ikiganiro kirangiza umwaka aho ibinyamakuru n'abanyagihugu hari mu ntara ya cankuzo mu buseruko n'ubu wogenda aha ku mutukura uraza gusanga bapfunzwe n'abari muri somaliya urasanga bapfunzwe ahari abantu hamurunturuntu uba ikongo uba somaliya uba central africa perezida ndayishimiye yanavuze ko ari bisanzwe ko abasirikare b'abarundi bagwa ku butaka bwa kongo barwanya me mirongo ibiri na gatatu n'aho hari ababineragura asigura ko baba bariko bahangana n'iterabwoba ingwano ni urukino rwo gupfa wanka gupfa nk'umusodo uca witahira turatabarana muri somaliya turagenda mbeho ko mutatubaza ngo mbe ngo muri somaliya ntabahagwa muri somaliya turagenda central afrique uburundi buriko burafasha kugira turwanye iterabwoba ryo ku isi yose mu bazi ku buzima kandi harimo urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonerakure za sndfd abagabo babuze abahungu mu mezi abiri aheze kandi yari asanzwe ari mu bantu ba mbere bafata akabanza ka mbere mu kurangura imborakure ku mutumba n'ababyemera rero bakagenda kenshi turabura irengero ryabo twumva ati n'aka yarapfuye n'aka ntakiriho abagize amahirwe bakagaruka rero ntibagenda baduhaye amakuru nyine yajyanye n'abandi yajyanye yagiye ku rugamba aho hakurya muri kongo ariko rero inyuma yo y'aya mezi abiri tumenye ko umwana yapfuye ubutegetsi niho twaje twumva umugambwe twihanitse ko tizera kirazira uko twogandara twarababaye twaratuntuye ni kuziranwa gusa umunyamabanga mukuru wa sente dfdd kevin ndikuriyo mu biganiro yamenyesha amakuru bujumbura mu minsi iheze yaravyiyamirije igakeragira bari batsimbonera kure ari tuntu tw'udukoko nka kwe twe- twebwe muri make hari abandi ngo umuguta none umuguta wumara ibisi icumi upf- upfararanganya igihugu gute imbonera kure zagiye muri edese kandi zigira vyore Asha, iki kintu wewe babahaye arasumbya amakuru kuko jewe ntavyo narinzi muri kongo twebwe cyo tuzi ari ingabo z'uburundi naho ingabo za EAC zavanywe muri Kongo kuva mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu Uburundi buracafiteyo abasirikare ugataka ka Kongo baharurwa mu batayindwi ico gihugu casinyaniye amasezerano na Kongo yo gutabarana aho uburenganzira ingabo z'Uburundi kwinjira muri Kongo uko zivyifuje umusirikare aguye mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu nk'urugero muri Somalia abasigwa biwe baronswa agaciro k'ibihumbi mirongo itanu vy'amadolari ya Amerika mu mafaranga y'amarundi hafatiwe ku rugero rwo kuvunja muri banki mu gihe ayanganukwa nyene yahabwa leta na juru rya Amerika yabashije kumenya ku vyerekeye abagwa muri Kongo kuko ata amasezerano azwi yerekana uko bashumbushwa Eroje buri kaneza ijuru rya Amerika ubushinjacyaha bw'u rwanda ejo kuwa gatatu bwasabiye beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside igihano cy'igifungo cya burundu uregwa n'abamwunganira mu mategeko barasaba ko urukiko rwisumbuye rwa huye rwatesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha eric bagira ubusa yari mu rukiko iki gihano cy'igifungo cyo gufungwa burundu ubushinjacyaha bwasabiye madamu beatrice munyenyezi bwagishingiye ku ngingo z'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda butizimbye mu magambo bwasabye ko urukiko rwazemeza ko ikirego cyabo gifite ishingiro rushingiye ku bimenyetso bwarushyikirije ubushinjacyaha bwasabye ko urukiko rwazemeza ibyaha bitanu birimo icyaha cyo gutegura jenoside gushishikariza abantu gukora jenoside bihama munyenyezi bwahise bumusabira kuzafunga ubuzima bwe bwose muri gereza kandi abaregera indishyi bakazazikurikirana urego yavuze ko umuntu ahanwa kubera ko yakoze icyaha yavuze ko ku giti cye nta ruhare yagize muri jenoside mu mezi atatu avuga ko yabaye kuri hoteli ihuriro ya sebukwe ntaho bari munyenyezi yabwiye urukiko ko nta kibi cyahabereye yasobanuye ko abatangabuhamya bamushinje mu rwanda hari nabo bagiye kumushinja muri amerika ntaho yari abazi yavuze ko bamushinja ibintu atakoze kugera n'aho bakoresha impapuro mpimbano ngo bamwegekeho ibyaha uregwa yavuze ko ubuhamya bw'abamurega ari nabwo bwamuteye gusiga abana be bakiri bato bikabahungabanya cyane kandi ko bitari ngombwa mu mvugo yumvikanagamo ikiniga munyenyezi yabwiye umucamanza ati ndasaba ko nyuma yo kumara gusuzuma ibi bimenyetso byose byatanzwe n'impande zombi mwampa ubutabera ngasanga abana banjye ntabwo ndi mu bahakana jenoside kuko nta ruhare nayigizemo munyenyezi yongeye kubwira urukiko ko urushako rwamugizeho ingaruka mu gihe icyaha ari gatozi mu magambo ye ati niba nzira umuryango nashatsemo nk'uko bagiye babigaragaza ntabwo nagombye guhanwa kubera ibyaha byabo yasoje avuga ko yizeye ubutabera abanyamategeko Brice Bikotwa na Felicien Gashema basimburanye bagira icyo bavuga ku gihano yasabiwe biratangaje cyane kumva icyifuzo cy'ubushinjacyaha busabira munyenyezi gufungwa burundu mu gihe ku ruhande rwacu twari twiteze ko bumumenyesha urukiko ko buretse kumukurikirana ayo ni amagambo ya Biko twabwiye umucamanza yavuze ko imiterere y'ikirego cy'ubushinjacyaha igaragaza ko nta kintu na kimwe kirimo kigize ibimenyetso urukiko rwashingiraho rumuhamya ibyaha yakise un dossier vide de preve mu rurimi rw'igifaransa n'imvugo yarakaje bikomeye ubushinjacyaha bikotwa yafashe ikirego cy'ubushinjacyaha akigeranya n'ikigega kirimo ubusa umunyamategeko wa munyenyezi bikotwa yavuze ko kuri we birutwa n'umuntu ujya gushakira amazi mu butayu kuko bizwi ko mu butayu habamo utuzi duke agasanga mu kirego agereranya n'ubutayu nta tuzi na duke turimo yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwashingiye ikirego cyabwo ku buhamya bw'ubuhimbano yavuze ko igiteranyo cy'ubuhamya bwose bushinja uregwa cyubakiye ku cyo yise ibinyoma byambaye ubusa yasobanuye ko nta mutangabuhamya wahuje na mugenzi we mu bamushinja ku munyamategeko bikotwa ntacyo byamarira urukiko biragoye ko rwazafata icyemezo gihamya ibyaha munyenyezi rushingiye ku nkuru mpimbano mu rwego rwo gutanga ubutabera yise nyakuri yavuze ko abatangabuhamya bagaragaye mu gikorwa yise kigayitse cyo guhimba ibinyoma babiryozwa munyenyezi akazagirwa umwere nyuma yo gusesengura iby'amategeko ateganya asubiramo amagambo yavuzwe n'umuhanga w'umufaransa wo mu kinyejana cya cumi na karindwi voltaire umunyamategeko gashema yagize ati byaba byiza ko warenzaho ugakiza umunyabyaha umwe aho gucira urubanza inzirakarengane nyuma yo kumva buri ruhande hazamutse igisa no guhangana ku baburanyi bombi ubushinjacyaha buvuga ko uruhande rwa munyenyezi rwakoresheje amagambo aremereye adakwiye mu rukiko nk'aho bikotwa avuga ko bwatanze ikirego yise vide de preve abanyamategeko be bahise bahagurukira icyarimwe basubiza ko amarangamutima y'ubushinjacyaha atagomba kuganza imigendekere y'urubanza umunyamategeko gashema yibukije ko iburanisha riyoborwa n'urukiko mu bwigenge bwarwo abacamanza bari baryumyeho mu ijwi ryuje uburakari biko twayabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bugomba kumenya ko ari umuburanyi kimwe n'abandi yabwikomye ko imyitwarire yabwo igaragaza ko budakurikirana imigendekere y'imanza mu nkiko mpuzamahanga yasobanuye ko kuvuga ko dosiye ari vide atari imvugo nyandagazi biko twayihanangirije ubushinjacyaha ko uretse no mu rubanza rwa munyenyezi no mu zindi manza bazahuriramo butagomba kuzitwara butyo yavuze ko urubanza rutagomba kugendera mu myumvire yabwo uru ni urubanza rwari rumaze imyaka igera muri itatu rutangiye kuburanishwa umunyamategeko gashema bafashemo umwe mu bunganira munyenyezi ashima urugendo bamazemo igihe ku ruhande rwa munyenyezi ni urubanza rwagiye rugaragaza ukuri kw'ibyo aregwa yuko atahahuriye nabyo tugaragariza urukiko ibimenyetso bitandukanye no ku ruhande rw'ubushinjacyaha butigeze bugaragaza ibimenyetso bifatika urukiko rwashingiraho rwemeza yuko munyenyezi ashobora kuba yahamwa n'icyaha urukiko nirwo rufite apresiasiyo yo gushyira ku munzani ibivugwa no ku ruhande rw'abashinja n'abashinjura ariko tugereranije ikimenyetso bashingiyeho bagaragaza batanga komantere cyarateshejwe agaciro twizeye ubutabera kuko bwatangiye no gutangwa ku byemezo byagiye binafatwa na mbere munyenyezi ni umukazana wa paul na nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango ku ngoma y'abatabazi inkiko za rusha zamuhamije ibyaha bya jenoside zimukatira gufunga imyaka mirongo ine n'irindwi ni mu gihe umugabo wa munyenyezi arsene shalom ntaho bari nawe yahanishirijwe gufunga imyaka makumyabiri n'itanu ku byaha bya jenoside leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe yamwirukanye ku butaka bwayo nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atarimo ukuri ku binjira n'abasohoka ibyaha aregwa bikekwa ko yabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya butare arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki umucamanza azafata icyemezo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ehwad rusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda mu rwanda kandi ejo kuwa gatatu bejeje umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire uyu munsi ubaye mu gihe abahanga mu rurimi rw'ikinyarwanda bagaragaza ko rugenda rukendera bitewe n'izindi ndimi z'amahanga zarwinjiriye asumta kaboye yakurikiye uwo muhango mu banyeshuri bitabiriye ibyo birori harimo abaturutse hirya no hino mu gihugu bari bitabiriye amarushanwa yiganjemo ay'imivugo bo ubwabo bumvikanishije ko hari imivugire y'iki kinyarwanda ikwiye gucika abanyeshuri bitabiriye irushanwa ni abujuje ibyari byasabwe birimo ko umunyeshuri asabwa kwandika umuvugo utarengeje imikarago ijana kandi ntige munsi ya mirongo itanu akaba yanohereje n'ikarita ye y'ishuri abanyeshuri bijuje ibisabwa bitabiriye irushanwa abavuye muri za kaminuza zo mu gihugu ni ijana mirongo itanu n'umwe naho mu mashuri yisumbuye habonetsemo abanyeshuri magana ane mirongo ine na barindwi bose bakaba baratsinzemo abagera kuri mirongo itatu ni ukuvuga cumi na batanu bafashwe mu mashuri yisumbuye na cumi na batanu bafashwe muri kaminuza muri abo bose ababashije gutsinda irushanwa ni mirongo itatu cumi na batanu bavuye muri za kaminuza na cumi na batanu bavuye mu mashuri yisumbuye hategekimana ive umunyeshuri ufite imyaka cumi n'icyenda wiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye mu ishuri rya kibirizi mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba nyuma yo gukora umuvugo wamuhesheje igihembo yaganiriye n'ijwi rya amerika nakoze umuvugo witwa umuco ururimi ingobyi y'umuco nkundira twiganire mwibarize nawe myisubirize ari ugusindinga no kohereza inkore na basori viye n'umubyeyi umbwira icyiza cyuje ururimi rw'ikinyarwanda cyadufasha twese tukumvikana neza uyu munsi ubaye mu gihe abahanga mu rurimi rw'ikinyarwanda bagaragaza ko rugenda rukendera bitewe n'izindi ndimi zarwinjiriye Sanzabera Jean Dodier umushakashatsi ndetse n'umwanditsi w'ibitabo by'ikinyarwanda yaganiriye n'ijwi rya Amerika ibyonyi bya mbere ni ivangandimi ukabona umuntu ateruye nk'amagambo icumi ukabona muri mu icumi atatu avuzemo igifaransa avuzemo icyongereza avuzemo igiswahili ikindi cyonyi gikomeye tugira ni amagambo mashya atarimo gushakirwa ibisobanuro by'ikinyarwanda ukabona nayo bayashyize mu mwakoreshwa mu gihugu muri ibi birori abanyeshuri baturutse mu bigo byo mu cyaro nibo bihariye ibihembo by'abahize abandi mu kuvuga neza ikinyarwanda ndetse no kucyandika umunyeshuri wa mbere yahembwa amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo itanu uwa kabiri ahabwa ibihumbi magana abiri uwa gatatu ahabwa ijana mirongo itanu benshi mu bana biga mu ishuri rya green hills baba baganira indimi ziganjemo icyongereza n'igifaransa abavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko ikinyarwanda kibagoye ugereranije n'izindi ndimi ubu ngubu wakubwira nk'umugore w'ikinyarwanda wamenya icyo ari cyo yego utaganire na se komeza ubuzuye baravuga ngo utaganire na se ntamenya icyo sekuru yasize avuga sekuru muramuzi yego sekuru umuntu ni umubyeyi w'umubyeyi wawe nyirarume barabyize kandi barabyize nyirarume ni eh, ni mama nyirarume ni umugabo nyirarume ni uvukana na mama turakizi ariko um, muri gwe tugezemo ntabwo tugikiga ikinyarwanda twakigaga mu magwe twe turimo imbere ndacyumva none muri rwego mugana ikinyarwanda Um, igifaransa n'icyongereza ni mix uwacu jiyene ushinzwe itorero no guteza imbere umuco muri minisiteri y'ubumwe n'inshingano mboneragihugu yagaragaje ko ururimi rw'ikinyarwanda rutacitse ahubwo ko hari ingamba zo gukomeza kuruteza imbere Eh, mu ngamba rero harimo eh, ko ikinyarwanda kigishwa mu mashuri yaba ari amashuri akoresha gahunda mpuzamahanga ndetse n'amashuri yigisha gahunda eh, y'igihugu icya kabiri ni ugushyiraho uburyo eh, twifashishije ikoranabuhanga ikinyarwanda bashobora kukiga eh, bakakigisha no gukomeza gukora ubushakashatsi butuma tugira amagambo mashya ajyanye n'ibishya bigenda bivuka yaba ari ikoranabuhanga yaba ari mu bumenyi bwa siyanse n'ibindi umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire wizihijwe ku nshuro ya makumyabiri na rimwe ku nsanganyamatsiko igira iti tumenye ikinyarwanda ururimi rwacu ruduhuza nawe insanganyamatsiko ku rwego rw'isi igira iti uburezi mu ndimi nyinshi ni inkingi yo kunguka ubumenyi bw'ibisekuru umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire ni umunsi ubusanzwe wizihizwa ku isi yose itariki ya makumyabiri na rimwe z'ukwezi kwa kabiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali bamwe mu baturage b'abanyamurenge bamenyekanye muri politiki ya kongo baramagana abategetsi b'u rwanda babashinja gukoresha izina ryabo mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo vedasiti ngabo arakomeza iyi nkuru ibyo bikubiye mu rwandiko rwashyizeho umukono n'itsinda ry'abagabo batanu bavuga yuko ari abashingantahe b'abanyamurenge batuye i kinshasa urwo rwandiko rwo ku itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kwa kabiri bisobanura ko nta gihugu cy'amahanga icyo ari cyo cyose abanyamurenge basabye kukivuganira mu ibaruwa yabo aba banyamurenge bavuga yuko bakunze gutungurwa n'ijambo ry'abayobozi b'u rwanda ku ntambara yo mu gihugu cyabo cya kongo aho bashyira imbere inyungu zabo bwite enoke roberangabo ni umwe mu bashyize umukono kuri urwo rwandiko avuga yuko muri ibi byumweru bike bishize habayeho guterana amagambo hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi byitwaza abatutsi n'abanyamurenge abanyamurenge ntibashobora kwibagirwa kuko biracyahari kuredi tabara iyo abarundi bavuye mu rwanda baza kuturimbura bafatanyije na za mayimayi ubwo rero u rwanda icyo rukora ntabwo ari ukuza kuku- kudutabara kuko rubesha amahanga izo rero twashatse natwe kubinyomoza hari umubare wundi w'abanyamurenge bavuga yuko nabo batumva uburyo itsinda ry'abantu batanu bashobora kuvuga mu izina ry'ubwoko bagamije kurengera no kugera ku nyungu zabo bwite inosante zijyayo ni umunyamategeko uburanira abatutsi abanyamurenge n'abahema bo muri kongo asanga abandika aya mabaruwa yamagana abavuganira ayo moko baba birengagiza ibibazo ubwoko bwabo bwicara buhura nabyo muri izi ntambara hamaze gusenyuka amavilaje cyangwa se imihana y'abanyamurenge irenga magana atatu inka zanyazwe n'ibihumbi magana atanu zirenga hishwe abantu barenga ibihumbi za gereza za kongo zifungiyemo abantu magana bazira uko baremwe amagambo ahembera urwango ntiyigeze atuza n'umunsi n'umwe n'ikimenyimenyi n'ejo bundi perezida ubwe yarabyamaganye imiryango mpuzamahanga yose ku isi yose yara- yarabyamaganye na shozini za europe bose barabyamaganye rero kubona abantu bandika ngo baramagana igihugu cyamagana ubwo bwicanyi bukorerwa abanyamurenge ntekereza ko harimo iry'ihungabana rikomeye mu bwoko bwacu kubera igitotezwa n'akarengane twashatse kumenya ibyo abanyamurenge batuye muri aka karere bavuga kuri iyi baruwa yamagana u rwanda abenshi mu bo twagerageje kubaza icyo babitekerezaho kuri icyo kibazo banze kugira icyo bavuga kubera impamvu zabo batashatse kudusangiza gusa alex ndisanze umuturage utuye buvira yabwiye ijwi rya amerika yuko yishimiye abanditse urwandiko bamagana u rwanda ruriya rwandiko twararushimye kuko dekararasiyo yabo yakuye abantu mu rujijo kumva dekararasiyo zabaye bavuga ko eh, u rwanda ruburanira cyangwa se rurwanira abanyamurenge n'abatutsi muri rusange hariya ni ugukuraho urwo rujijo kugira ngo bagaragaze ko abanyamurenge batari inyuma y'iriya ntambara kandi abanyamurenge bose bazi neza ko basenyewe na redi tabara umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Tshisekedi tariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze yuko atazihanganira ivangurwa rikorerwa abanyamurenge n'abatutsi kandi ko atumva uburyo igihugu cy'u rwanda cyakwiha ububasha n'uburenganzira bwo kuvuganira abaturage b'abakongomani vedase ngabo ijwi rya amerika uvira inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru twabagezagaho muri iki gitondo ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese